Radio Izwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ati mwese muduteze amatwi biriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Federico Nkije na Placide Magambo nanjye ndabaramukije The 20th Ordinary Summit did not take place because of lack quorum caused by the absence of the Republic of Burundi
uyu ni umutegetsi avuga igituma inama yari kuba y'abategetsi yo mu bihugu byo mu buseruko bwa afurika itabaye akaba avuga ko ari ukubera uburundi butari bwayitavye iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere mu gihugu ca sudani yo mu manuko abasirikare b'intwazangabo barita hamwe n'abahora bagwanya iyo leta bagize inama yabo ya mbere
umunsi w'ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kabiri ni umunsi wahariwe kuzirikana indwara ya sida ku isi kuva mu myaka mirongo itatu ishize ubwo icyo cyorezo cyagaragaraga bwa mbere ku isi cyahitanye imbaga y'abantu kuri ubu ubushakashatsi bumaze gushyira ahagaragara ibikoresho byakifashishwa mu kurandura burundu iyo ndwara
itoza ryakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryasanze mu gihugu cya uganda harabaye isesagurwa muri porogaramu impunzi abatetsi b'urusiya batangaje ko perezida vladimir putin ahavagira akanama na perezida wa amerika donald trump yamara abatetsi b'amerika bavuga ko atanama itekanijwe aya makuru yose ni mu kanya ntihagire aho umuja amakuru avugwa hirya no hino ku isi abategetsi bo mu gihugu cy'uburusiya uyu munsi ku wa gatanu batangaje ko perezida vladimir putin ahavagira akanama gatoya na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump igihe cy'inama nkuru y'umurwi w'ibihugu mirongo ibiri biteye imbere ku isi bita g20 mu rurimi rw'icyongereza inama iriko ibera mu gisagara ca buenos aires aho ni mu gihugu ca Argentina igihe abategetsi bakorera muri perezidansi y'Amerika babazwa niba hari inama itekanijwe hagati y'abo batetsi bavuze ko atanama yo ku ruhande yateguwe iyo nyishu ariko irerekana ko hashobora kuba inama hagati y'abo bategetsi itateguwe ku munsi wa kane perezida Trump yaratangaje ko ahagaritse inama yari yatekanije kugira na perezida w'Urusiya nyuma yaho Urusiya bufatiye ubwato butatu bw'igihugu ca Ukraine hamwe n'ababukoramwo mw'ibahari Black Sea iyo ngingo yo gusivya inama yatangajwe kandi amasaha make nyuma yaho abashikiriza amanza muri leta zunze za Amerika batangarije amakuru avuga ko wahoze ari umushinga manza wa perezida Trump Michael Cohen yemereye ko yemeye ko yabeshe kongere ya amerika ku vyerekeye amazu ya trump mu gihugu c'uburusiya ayo makuru aherutse uh, gutangazwa yerekana kwitohozwa riko ryakorwa n'umushikizamanza adasanzwe ririko rishimikira hanini ku bintu uh, bari bajejwe gufasha trump kwiyamamaza bayaze n'abategetsi b'igihugu c'uburusiya imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu
tukiri kuri iyo nama ihuza ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yayitabiriye nk'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika byitezwe ko perezida Paul Kagame ashyikiriza ijambo inteko y'abayobozi b'ibyo bihugu by'ibihangange ku isi mu bukungu umugabane wa Afurika niwo wasigaye inyuma y'indi migabane mu rwego rw'ubukungu perezida Paul Kagame yitabiriye iyo nama yifuza kuganira n'abo bayobozi ku ngamba nyazo zafatwa kugira ngo umugabane wa Afurika nawo witabweho mu nzira y'iterambere mu by'ubukungu perezida Paul Kagame yifuza ko nta n'umwe wagakwiye kwibagirana mu nzira y'iterambere kubera inkomoko ye cyangwa se icyari cyo ikindi aza kwibandaho ni uburyo ikoranabuhanga ryakinjizwa mu nzira y'iterambere ry'ubukungu kugira ngo ejo hazaza h'umugabane wa Afurika hazabe heza Afurika nk'umugabane wibitseho ubukungu ariko ugakomeza gusigara inyuma mu iterambere abawutuye bifuza ko habaho isaranganywa ry'inyungu rikwiye kandi ritabwoganye e, mu nzego e, zitandukanye z'iterambere mu bukungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu umugabane wa afurika wifuza kuzaba ufite umwanya ufatika muri uru rubuga rw'ibihugu by'ibihangange mu bukungu ku isi kandi ibihugu nk'u rwanda n'ibindi bihugu bya afurika muri rusange byiyemeje iyo nzira y'iterambere mu by'ubukungu nta gusubira inyuma muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika itohoza ryakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu kuri porogaramu y'impunzi yashimagijwe mu gihugu cy'ubuganda ryasanze ahubwo iyo porogaramu yarabayemo amahinyu menshi na ruswa byatumye hatakazwa miliyoni miliyoni z'amadolari raporo yasohowe n'ibiro bijejwe itohozwa rya onu yasanze impapuro zerekana amafaranga yakoreshejwe ari impapuro bahindaguye bagashirako amafaranga y'umurengera ahandi naho bakayanyonora bakongera bakarenga ku mategeko agenga ukuntu amafaranga y'iryo shyirahamwe akoreshwa ibyo zose ngo byaratumye ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bihatakariza igihugu cya uganda kirashimagiza porogaramu yacu yitaho impunzi yakira impunzi zirenga umuriyoni zavuye mu gihugu cya sudani y'umumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe no mu bindi bihugu iryo tohozwa ryakozwe ryarashimikiye ku bikorwa ryashimikiye ku bikorwa byaranguwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi hcr mu gihugu cha Uganda mu kiringo c'amezi 18 kuva mu kwezi kwindwi mu mwaka wa 2016
nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo ni umunsi mpuzamahanga wahariwe icyorezo cya sida kuva icyo cyorezo cya sida cyatangira kumvikana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani cyakomeje guhitana imbaga y'abantu no muri iyi minsi abenshi bagakomeza no kwanduzwa n'iyo ndwara yamaze igihe izwi nk'itagira umuti ntigire n'urukingo ariko kandi muri iyi myaka mirongo itatu ishize ubushakashatsi bwamaze gushyira ahagaragara ibikoresho bishobora kurandura burundu icyo cyorezo kuri ubu sida ntikica abantu nk'uko yabahitanaga mu myaka mirongo itatu ishize kuko kuri ubu hari imiti igabanya ubukana bw'icyo cyago ariko kandi ntibivuga ko icyo cyorezo kigeze kigeze ku ndunduro yacyo dr jr beaton umwarimu usobanukiwe neza iby'iki cyorezo wigisha muri kaminuza ya washington ahamya ko nubwo ubushakashatsi bwashyize ahagaragara ibikoresho bishobora kurangiza sida ku isi ko ntaho iyo ndwara irajya abantu bagera kuri miliyoni imwe baracyapfa buri mwaka bazize sida abenshi basigaye bahitanwa n'iyo ndwara ni abakora umwuga w'uburaya abagabo bahuza ibitsina hagati yabo kimwe n'abafata ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge abenshi kandi bugarizwa n'icyo cyorezo ni abandura sida bari mu bihe by'ubukene kuko bibagora cyane kukigobotora kubera ko kwivuza bisaba amafaranga menshi ugasanga abenshi birangira bitabye imana abashakashatsi bavuga ko ubukangurambaga bwifashisha ibikoresho mu kwigisha abaturage ububi bw'icyo cyago ari kimwe mu bizafasha kugabanya ubwandu bwa sida budasiba gukwirakwira hose mu uko bukeye n'uko bwije hanyuma urukingo rwazagerwaho rukaza rufasha ubukangurambaga mu kurandura sida burundu ku isi iri ni ijwi ry'amerika hamo kuri ingabo zarwanya leta ya sudani yo mu manuko ashab kamisa yaragize inama amasomo yandi n'uwo batavuga rumwe batanye mu mitwe mu gihe cy'ingwano yamaze imyaka itanu general kier kier kier iyo nama ya mbere ifite umugambi wo kurekuranira kuva ingwano yaradutse hamwe no kugerageza amasezerano mashasha yo kurangiza ingwano yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika ibihumbi amajana ane muri amatari y'intara ya wawu ari nayo yabereyemo iyo nama yavuze ko iyo nama iza kwandikwa mu mateka y'igihugu naho abo batetsi bemeranije gukorera hamwe byarigaragaje igihe bari kwahana ukuboko kwa kizero hagati yabo ari gato cyane muri iki gihe hari ibirego bivuga ku impande zose arizo zatumye abasivile batotezwa kandi bakicwa amasezerano y'amahoro yatewe ko gikumu mu kwezi kw'icenda ariko arashigwa mu ngiro buhoro buhoro abatetsi bafise amezi umunani kugira ngo bategure leta ifata kibanza izomara imyaka itatu ikaba ariyo izoshikana igihugu ku matora abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko umugambi wo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro utihuse kuko habayemo kutubahiriza ibiringo hamwe n'agahengwe iyo nama iri mu rwego rw'izindi nama zitekanijwe hagati y'abasirikare b'intwazangabo bo mu ntara z'igihugu cyose zihagarikiwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kugenduza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano izo nama zose zifise umugambi wo guha akaryo abasirikare bo ku mpande zose ko kuyaga imbere yuko bagira igisirikare kimwe cy'igihugu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki gihe mu rundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice gushika saa mbiri mutwumvira ku metero mirongo ine na zitanu ku metero mirongo itatu n'imwe no ku metero mirongo ine n'imwe guhera saa kumi gushika saa mbiri z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero cumi n'icenda hamwe n'imetero mirongo ibiri na zibiri i kigali twumvikanira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adrese yacu ya imeri radiyo yacu arobaze gmail akadomo com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
aya makuru cyasangwe mu Burundi aho umushikizamanza kizigenza wa Republika yasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu 17 bakekwa uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye muri bo harimo perezida Buyoya yahoze arongoye Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye inkuru muri neza Raymond
mwiriwe Frederico ego haravugwa amakuru uh, y'urutonde rw'abantu 17 ba hasohotse imitahe yo kuhagarika harimo perezida Buya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi iyo uh, nama iyo ngingo yatangajwe ryari yatangarijwe
ego Frederico nk'uko bivuze ni umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yaje kubitangaza mu kanya nk'igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu mu burundi aho yerekanye n'iyo mitahe abo bantu rero cumi n'indwi bakaba bagizwe n'abahoze mu ndongozi z'igisirikare cy'u burundi n'igihugu cy'u burundi hakaba harimo n'abahoze barongoye umugambwe w'abadasigana iprona nk'aha twavuga nka pierre buyo yahoze arongoye igihugu cy'u burundi pascal simbanduku alfred nkurunziza yabaye umushikiranganji w'ukwivuna abansi mamere sinarinzi jean bosco daradangwe bernard busokoza yabaye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icyo gihe ndadaye yapfaye ari umusirikare mu ntwazangabo zikomeye vincent niyungeko juvenal nzosaba jean ngomirakiza janvier baribwegure jean paul kamana ntakije charles aster girukugomba libert bararunyeretse Like Rukingama umudasigana w'umugambo wa Iprona yabaye n'umushikiranganje yatwaye yabaye umushikiranganje mu bushikiranganje butandukanye Karori Mukasi yarongoye umugambi w'abadasigana Iprona na Antoine Nduwayo yabaye umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya ntibantunganya Silvestre hahejeje kugandagurwa ndadaye Melchior muri abo bategetsi muvuze harimo abari mu Burundi hari abo bamaze kugira ico bavuze canke hari abantu barahagarika
umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze yuko aba bose atanumwe babona mu burundi babarondeye bakababura aricyo bituma batanze imitahe mpuzamakungu akemeza yuko mbere hari n'abo bahaye imitahe mpuzamakungu batazi ibihugu baherereyemo ariko akavuga ati ubu igihugu icyo ari cyo cyose baba barimo kimaze kubona umutahe mpuzamakungu gifite ukungene kubibona kuko kiriya gihugu gifite ubwigenge bwaco ni ukuvuga yuko gishobora kubatanga cyangwa naho kikabareka ariko bo bakavuga bati ubutungane bw'uburundi buzoguma bubandanya kugira ukuri kumenyekane kubagize uruhara muri gandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye haraheze imyaka myinshi perezida Melchior Ndadaye agandaguwe abategetsi babuze igituma ubu ariho igihe babonye kugira ngo batangiye bitane
ku itariki mirongo ibiri na kane bari bashikirije abandi bantu bane bahagaritswe bahoreze mu gisirikare cy'u Burundi icyo kibazo cyari cyabajijwe n'abamenyeshamakuru umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yatwishyuye yuko ubu ubushikirizamanza bufise n'ubutungane ingene bukora kandi atawoherana ikibi ari guheranwa icyaha ati naho imyaka ijana uwakoze icyaha ategereza guhanwa kugira ukudahana gusezererwe mu Burundi hariho abategetsi uh, batari bake bari bahagaritswe mu minsi iheze abo bategetsi ubu byifashe gute baracari mu irohero
ego abo bategetsi ni bane bakukurutse mu gisirikare cya kera bari intwazangabo abo bose bakaba bari bari mu mabohero atandukanye yo mu gihugu cyane cyane i Muyinga no mu Rutana n'Igitega uh, Remo urakoze cyane gose kuri izo nkuru tubandanye rero ayandi uh, makuru ku Burundi naho kandi tukiri ku Burundi hari inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko yari itekanijwe kuri munsi wa gatanu ariko iyo nama ntiyabaye kubera uburundi butitavye umukuru w'igihugu cy'ubuganda ari nawe aramutswa uyu muryango uyu mwaka yatangaje ko ibitigiri bidakwiye kubera umugenzi wabo uburundi atitavye canke ngo arungike intumwa hari hitavye abaperezida batatu mu gihe abandi bari barungitse intumwa ni inkuru ya Pierre Claver inkuru umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali
abakuru b'ibihugu batatu gusa nibo bitavye abo nabo n'ubwo Buganda yoborika guta Museveni asanzwe ari nawe aramutswa uwo muryango w'umwaka wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe no Tanzania John Pombe Magufuli u Rwanda rwari rwarungitse intumwa umushikiranganji w'imigenderanire Dr Richard Sezibera nayo igihugu ca Sudani y'Epfo casarukiwe n'umushikiranganji w'ubucuruzi n'amahinguriro intebe y'u Burundi ikaba yagumye igaragara inama imaze gutanguzwa abo banyacubahiro baciye baja mu mwiherero wabo wamaze nk'amasaha abiri inyuma yaho baciye batuma umukuru w'inama nshikiranganje kubwira abatumire kw'inama itakibaye The 20th Ordinary Summit meeting scheduled to take place in Arusha on 30th November.
Honorable Kirunda Kivejinja ati inama igira mirongo ibiri isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari yatunganirijwe yarusha muri Tanzania ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ntikibaye ibi bitumwe n'uko igitigire c'ababwirizwa kuyitaba kidakwiye kubera leta y'u Burundi ititavye inama izosubira gutumwa ko ikindi gihe The summit will be reconvened at a later date.
uwo muvugizi w'abakuru b'ibihugu bya yase yatangaje ko abo bakuru b'ibihugu bari bitavye bababajwe n'uko igikorwa cabo kitabaye uko categuwe abo baperezida n'intumwa z'amareta basiguye ko kugira ngo inama yabo ikorane kandi hafatwe ingingo ari uko abakuru b'ibihugu byose bitandatu bigize uwo muryango wa afurika y'ubuseruko babwirizwa kuyitaba canke bakarungika intumwa according to Rule 111 of the Rules of Procedure of the Summit of the East African ati nk'uko gace ka mbere k'ingingo ya cumi na rimwe y'amategeko ngenderwako y'inama y'abakuru b'ibihugu bya yase kabivuga ibihugu byose bigize uwo muryango bibwirizwa guserukirwa ibyo bihuye n'ingingo ya cumi na kabiri y'amategeko ashiraho uwo muryango kugira ngo ingingo zose zofatwa zemezwe na bose by consensus under Article 12 of the treaty.
itangazo ryashizwe habona n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli rivuga ko iyo nama yasivye kuri uyu wa gatano izosubira gutumwa ko itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kuza ku icumi na kabiri abatumire barimo abaserukiye ibihugu vya Buraya intumwa z'ubumwe bwa Afurika zari zirongowe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Ambassadeur Musa Faki Mahamat n'abandi banyacubahiro ntibashoboye kubona amaso mu yandi abo bakuru b'ibihugu vya yase kuko bamaze kurangiza umwiherero wabo baciye baja kwakirwa na perezida Magufuli mu biro iwe biri Yarusha n'indamukanyo zabo bazirungikanye utwara inama shikiranganje iyo nama ya yase igira mirongo ibiri isivye inyuma yaho perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asabiye mugenzi we w'u Buganda Museveni asanzwe ari we atwara yase kuyitsivya kugira ngo Burundi bwitegurire neza kuyitaba Museveni yari yamwankiye amwishura ko bitokunda ko yigizwe inyuma kuko Burundi bwari buzi kuva kera ikirangamisi cayo n'ibizovugirwamwo mu byari bitekanijwe kwigirwa muri iyo nama harimo ugufatira umwanzuro wa nyuma ikibazo c'amatati ya polisi politiki ari mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo nama kandi yari kugira ikivuze ku cegeranyo c'ingene ibiganiro bihuza abarundi vyagenze kuva bigitangura gushika ubu nk'uko Museveni umuhuza mukuru hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahoze atwara Tanzania bavyifuje Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Caraveri niyo nkuru eh, kuri iyo nkuru utugejejeho eh, tujye tujye muri Kongo aho Martin Fayulu eh, yiyamamaza nk'uhagarariye ishyaka rya Lamuka azatangira kwiyamamaza ku itariki ya kabiri z'ukwezi gutaha kwa cumi na kabiri avuga ko ubutegetsi bwa Kongo bwamwangiye gukoresha ikirere cya Kongo mu ngendo z'indege aho azaba yiyamamaza ibindi kuri iyo nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana waruhatubereye uretse abakandida bigenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibumbiye mu nkuta ebyiri aho buri rukuta rufite amazina aremereye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kabila uruhande rumwe n'urw'amashyaka udps na uns ahagarariwe na felix tshisekedi urundi n'urw'abibumbiye muri lamuka batanze martin fayulu nk'umukandida wabo martin fayulu avuga ko ubuyobozi bw'indege za gisivile autorité de l'aviation civile aac mu magambo ahinnye butaramuha uruhushya rwo gukoresha ikirere n'ibibuga by'indege mu gihugu yiyamamaza umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida Martin Fayulu bwana Pierre Lumbi Okongo asobanura ko ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe aribwo boherereje AAC dosiye iherekejwe n'ibyangombwa byose bisabwa basaba uburenganzira bwo gukoresha indege ariko ngo nta gisubizo barahabwa La coalition de l'opposition, la MUCA, tient à exprimer à l'opinion ihuriro ramuka ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rirabwira abaturage ba kongo n'amahanga ko ribabajwe cyane n'ibikorwa bya guverinoma ya kongo byo gutinda nkana gutanga uruhushya rwo kugenda mu kirere no kugwa ku bibuga by'indege by'igihugu ku ndege zizafasha umukandida wacu guhura n'abaturage no kubagezaho gahunda ye nk'uko iteganyijwe kuko twamaze kuzuza ibisabwa byose ramuka itegereje guhabwa uruhushya kuri izo ndege zose hamwe uko ari enye de ces rôles de tous ces aéronefs. Il y en aura en tout quatre.
ntawe uzi niba ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri ubuyobozi bw'indege za gisivile muri repubulika ya demokarasi ya kongo buzaba bwamuhaye uruhushya rwo kuzana izi ndege cyangwa niba azatangira kwiyamamaza akoresheje indege rusange mu ngendo ze minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'itumanaho bwana jose makila sumanda yumvikanye kuri imwe mu maradiyo y'imbere mu gihugu avuga ko atigeze yakira dosiye ya martin fayulu isaba uburenganzira bwo kuzana indege yakomeje avuga ko hari inzira bicamo harimo n'uko abashinzwe indege za gisivile bagomba kohereza abazobereye iby'indege bakajya gusuzuma imikorere yazo bazisanze mu gihugu zizaturukamo nubwo avugiye bari ko itegeko nimero icumi akarongo kaberamye zeru cumi na kane ryo ku itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi n'abiri mu bihumbi bibiri na cumi rigenga imikoreshereze y'ikirere muri kongo riteganya ko ibyangombwa bisaba kwinjira no gusohoka mu gihugu kw'indege byakirwa kandi bikemerwa byaba bishyikirijwe urwego rwa leta mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa usaba kuzura impapuro zabugenewe yandikishije ikaramu ingingo ya mirongo itatu na gatatu y'amasezerano y'ishikago na repubulika ya demokarasi ya kongo yemeje arebana no guha agaciro impushya n'ibyangombwa by'indege avuga ko impushya n'ibyemezo by'indege byatanzwe n'ubuyobozi bubifitiye ububasha muri kimwe mu bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bihabwa agaciro mu bihugu byose byayemeje mu gihe ibipimo ngenderwaho biri ku rwego rumwe cyangwa ururi hejuru y'urw'igihugu iyi ndege igomba kujyamo izi ni zimwe mu ngingo abakurikiranira hafi by'iki kibazo bashingiraho bemeza ko ari ugutambika ingiga z'ibiti mu nzira ya martin fayulu nubwo bimeze bityo ariko ku rundi ruhande Jean Pierre Bemba na Moise Katumbi bamwe mu bangiwe kwiyamamaza bagahitamo gushyigikira Martin Fayulu barahamagarira abaturage kuzatora umukandida wabo mu butumwa bw'amashusho aba bagabo bombi batanze umva uko Moise Katumbi abigarukaho Wamama bababa, tunamilomba sisi wote ukuye kumkongo ya kandida wetu nimero bagabo namwe bagore turabasaba twembi kujya inyuma y'umukandida nimero ya kane Martin Fayulu kuko twarababajwe mu myaka makumyabiri none icyo dusaba ni ugushyigikira Martin Fayulu ariko twanze izo mashini z'uburiganya ni iz'ibinyoma zizibishwa amajwi ni ukuzamagana twivuye inyuma ikindi dusaba ni ukuzana impapuro z'itora kuko twe turi inyuma y'abaturage mwadusabye guhitamo umukandida umwe turabikora turerekeza ahantu heza ari nayo mpamvu tubasaba gushyigikira Martin Fayulu murakoze Imana ibarinde Fayulu asante Mungu amilinde na bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bati dukeneye impinduka Kwa ngambo yangu mimi tunapasha chagua ngambo ya upinzani.
tubwange twatora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi dukeneye impinduka tugakira iyo PPRD ikagenda turayirambiwe tuyoboye imyaka myinshi none ngo irashaka kongera kutuyobora ibyadukoreye yongereho ibindi dukeneye ko abarwanya ubutegetsi nabo bayobora n'uriya mukandida wabo natsinda azaba ari izo mashini bazanye ariko ntitwamutora njye muri kamere yanjye sinemeranya n'ubutegetsi avutse nditavuga rumwe nabwo ni nako nzaka isi yose yumva amarira y'abanyekongo turababaye cyane ariko twabuze ikirengera gahunda ya martin fayulu y'icyiciro cya mbere cyo kuzenguruka igihugu yiyamamaza biteganyijwe ko itangirana na tariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri agahera mu burasirazuba bwa kongo muri kivu y'amajyaruguru mu mijyi ya beni na butembo ku itariki eshatu agahura n'abaturage bo mu mujyi wa bunia akagera mu mijyi ya goma na bukavu ku itariki enye akazasoreza iki cyiciro i kamena na kareme ku itariki icyenda iyindi mijyi ikomeye azanyuramo ni kisangani na lubumbashi claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika rero nk'uko mubimenyereye icyo ni ikirango cya siporo aho tugiye gutangirira amakuru mu rwanda ku murongo wa telefone tukaba turi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda turakuramukije cyane
Mukomere cyane Placide.
Ya, muri wikendi mwaduteguriye iki aho ngaho mu rwanda
Eh, imikino irahari ihagije ariko duhereye muri volleyball aho hazaba hakinwa umukino w'umunsi wa gatatu imikino y'umunsi wa gatatu muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo Eh, ejo no ku wa gatandatu hateganyijwe imikino itanu aho guhera isaa tanu zuzuye i karongi ikipe ya ipr karongi izahura n'ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu mu rwanda reg volleyball club umukino uzabera i karongi hanyuma indi mikino ine isigaye ikazabera kuri stade ntoya y'i remera hano mu mujyi wa kigali aho guhera saa sita ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo utb volleyball club izahura na kirehe volleyball club y'akarere ka kirehe isaa munani haza umukino hagati ya gisagara volleyball club na kirehe volleyball club hanyuma saa kumi ikipe ya iprc ngoma mu burasirazuba izaba ihura na APR volleyball club umukino uzabera kuri petit stade hanyuma umukino w'indyankurye umukino w'injyanamuntu placide ukazatangira isaa kumi n'ebyiri aho gisagara volleyball club izacakirana na kaminuza y'ubukerarugendo utb aha rero hazaca uwambaye eh, jean claude ese amakipe ubu ngubu ahagaze gute aho ngaho muri volleyball ku rutonde
Eh, urakoze kuri icyo kibazo amakipe yaserutse muri shampiyona uyu mwaka mu cyiciro cya mbere mu bagabo ni arindwi ku isonga rero ku cyiciro hari ikipe ya utb volleyball club ni iya kaminuza y'ubukerarugendo ifite amanota icyenda mu mikino ine ikaba ikurikiwe n'ikipe y'ikigo cya reg gishinzwe amashanyarazi ifite amanota atandatu mu mikino itatu hanyuma gisagara volleyball club ni iya gatatu ikagira amanota atanu mu mikino ibiri ariko iyi kipe ya gisagara ikaba imaze kugaragaza ingufu nyinshi kuko iyo yakinnye imikino mikeya imaze gukina ibiri ifite atanu ariko ikimaze kugaragara ni uko yamaze gutsinda mu kibaye ukomeye reg volleyball club hanyuma rero umukino w'ejo iramutse itsinze utb byaba bitangiye guca amarenga ko gisagara ishobora kwisubiza igikombe yamaze gutwara mu myaka ibiri ishize ikaba yaba igitwaye ku nshuro ya gatatu ikurikiranye byari ibintu bikomeye cyane ubwo ikipe ya kane ni iprc karongi apr volleyball club iri ku mwanya wa gatanu iprc ya ngoma ni ukuvuga mu burasirazuba ni iya gatandatu ikipe ya karindwi niyo ya nyuma ikirihe volleyball club ifite zeru mu mikino ibiri jean claude reka dusimbukire muri football nk'amasegonda make cyane aho ari amakipe ya apr na mukura zaba zitegura eh, zaba zitegura gute iriya mikino eh, yo kwishyura
E, nibyo koko ikipe ya PRFC ejo izahaguruka hano mu Rwanda yerekeza muri Tunisia aho igomba gukina umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya RDC aho igomba guhura na Club Afrique mu guhatana igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo uzi ko kwa gatatu amakipe yaguye miswi mu mukino ubanza anganya ubusa ku busa hanyuma mukura nayo iritegura kuwa gatatu kuzakira ikipe ya Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo aho umukino ubanza warabera muri Afrika y'Epfo nabwo amakipe yaguye miswi ubusa ku busa mukura isaba gutsinda kuko ishobora kwishimira ko yanganyije ubusa ku busa mu rwanda byaba kimwe kuri kimwe bibiri kuri bibiri jean claude urakoze cyane reka dusimbukire i burundi freddy i burundi ho bimeze gute mu burundi reka tubaze mugenzi wacu evariste nziko wanyanka atubwire ibitekanijwe mu mpera z'indwi evariste muriwe neza
muriwe neza freddy tubwire mu majambo make ibitekanijwe mu mpera z'indwi
mu majambo make ibitekanijwe mu mpera z'indwi ni ikanwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere bw'igihugu rizobandanya novuga mu gice kigira kabiri faze ruturu kuko mu ndwi iheze faze yarangiye ni ukuvuga ko rero hategekanijwe inkino zishika ku inkino inkino rero zizobera mu gihugu hagati inkino zishika ku munani zizohuza imigwi yo mu cyicaro cya mbere uno munsi nabwira yuko rero urukino rumwe muri izo zitekanijwe mu mpera z'ino ndwi wabaye rwahuje imigwi ibiri y'ubujumbura lidaridike burundi sport for africa hamwe na buja city urwo rukino rukaba rwarangiye imigwi inganya ubusa ku bundi ikindi giteganijwe mu burundi nejo mu gisagara cya bujumbura hazotanguzwa ryahiganwa rihuza imigwi yo mu bihugu imigwi y'abashinzwe amateka n'abakemuza amateka bo mu bihugu bya afurika y'ubuseruko ni ibiganiro bizotangurwa n'urukino ruzohuza umugwi areria fc w'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza hamwe rero n'umugwi n'amashingamateka y'uburundi hazekanijwe kandi ejo kuwa gatandatu no ku munsi w'imana hatekanijwe isiganwa isiganwa ryatunganijwe na federasiyo ya kurse otomobile mu burundi ni ukuvuga ko hariho abadusiganwa bashika kuri cumi na batatu imodoka cumi na zitatu zizohiganwa rero zisiganwa mu ntara bose bava mu burundi cyangwa hariho abavuye hanze
yego abavuye hanze n'abaje bava mu gihugu cy'u rwanda nibo bashoboye kwitaba rino higanwa basigaye bose n'abarundi turagushimiye evariste
murakoze nawe murakoze inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashyikirijwe na frederic nkunikije na placide magambo turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza